radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste shimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye guverinoma y'u rwanda yasabye inteko ishinga amategeko kwemera inyongera ingana na miliyoni ijana n'esheshatu ku ngengo y'imari y'uyu mwaka iyi nyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo gahunda yo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera imishahara y'abarimu gushyira mu myanya abarimu bashya amafaranga yunganira uburyo bwa taransiporo y'abakozi mu mwanya wo gukoresha imodoka za leta wuziye ndagijimana minisitiri w'imari n'igenamigambi abarundi makumyabiri n'icyenda bafatiwe muri zambia bari mu nzira berekeza muri zimbabwe na afurika y'epfo muri turikiya abagera ku bihumbi cumi na bitandatu nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya za nyamutegita zabaye kuwa mbere mu majyepfo ya turukiya no mu majyaruguru ya siriya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi agezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe neza venise mu karere ka afurika y'ubuseruko leta ya uganda yatangaje kwizokugara mu mpera z'uyu mwaka ibiro by'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu rwandiko yandikiye ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bwa muntu i kampala ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa uganda n'amakungu buvuga ko inzego z'uburenganzira bwite za uganda zimaze kugira inguvu zihagije gutyo ko zishoboye kwigenzurira ubwazo ibibazo birabana n'uburenganzira bwa muntu kubukingira no kubuteza imbere uganda ivuga ko ku bw'iyo mpamvu itazosubira gusinya amasezerano n'ibiro by'ishami rya oni rishinzwe uburenganzira bwa muntu azorangirana n'uyu mwaka mu karere k'ihembe rya afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni ririko rirasaba imiliyaridi zibiri n'ibice bitandatu z'amadolari uyu mwaka amafaranga yo gufasha abanyesomaliya bangana imiliyoni indwi n'ibice bitandatu oni ivuga ko babangamiwe n'inzara hamwe n'amapfa byatewe n'intambara iduga ry'ibiciro n'ibifungurwa hamwe n'uruzuba adamu abdel mula ahagarariye igisata cya oni kijejwe imfashanyo yavuze ko kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwa gatandatu hashobora kuzoba amafa muri somaliya mu gihe imvura itogwa somaliya hamwe n'ibindi bihugu byo mu ihembe rya afurika bihanzwe n'uruzuba inyuma y'imyaka itanu yikurikiranije atamvura ihaguye abdel mula yavuze ko abantu hafi miliyoni zitandatu n'ibice bine basinzikajwe n'inzara kandi ivyo bitigiri bishobora kuzokwiyongera gushika ku miliyoni umunani n'ibice bitatu hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka
Washington ijwi rya Amerika mu burengero bwa karere ka Afurika ishiramwe ry'abagiraneza ry'abafaransa abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ryarahagaritse ibikorwa byaryo mu turere two mu buraruko bushira uburengero bwa Burkina Faso muri utwo turere abitwaje ibigwanisho barishe abakozi baryo babiri ejo ku munsi wa gatatu MSF yavuze ko abitwaje inkoho barashe imodokari yayo yarimwo abakozi bane hagati y'ibisagara vya Dedugu na Tugane. MSF ivuga ko ikiri kiratohoza ku cyatumye haba ico gitero. MSF iha ubuvuzi ibihumbi by'abasivile bateshejwe ingo zabo mu gisagara ca Boucle du Muhum muri Burkina Faso. Mu kwezi kw'icenda yari yaragabishije ko ibitigiri vyinshi vy'abantu bariko barahunga ibitero muri ako karere nayo hanze y'umugabane wa afurika mu makungu perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarafashe urugendo rumushikana i Londres ejo ku munsi wa gatatu rwari rutumbereye gushimira ico gihugu ku mfashanyo za gisirikare bamuhaye kugira agwanye Uburusiya perezida Zelensky yabwiye inama nshingamateka y'Ubwongereza ko ico gihugu kiriko kirajana na Ukraine mu rugamba kandi atankeka bazotsinda. Zelensky yarabonanye kandi n'umwami w'Ubwongereza Charles ku kirimba ciwe i Buckingham Palace mu rugendo rwe rwa kabiri mu mahanga kuva Uburusiya bumuteye ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwa kabiri urugendo rwa mbere yarugize i washington mu kwezi kw'icumi na kabiri kubonana na perezida joe biden no gushikiriza ijambo muri kongere ya amerika
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vewe akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewe wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
guverinoma y'u rwanda yasabye inteko ishinga amategeko kwemera inyongera ingana na miliyari ijana n'esheshatu z'amafaranga ku ngengo y'imari y'uyu mwaka leta ivuga ko iyi nyongera izayifashisha mu kugaburira abanyeshuri ku bigo by'amashuri kubona imishahara y'abarimu ndetse no kongera amafaranga afasha abayobozi bakuru mu ngendo zijya n'iziva ku kazi kigali asumuta kabuyi minisitiri w'imari n'igenamigambi yasabye abagize inteko ishinga amategeko kongera ingengo y'imari ikava ku mafaranga miliyari ibihumbi bine magana atandatu mirongo itanu n'umunani ikagera kuri miliyari hafi ibihumbi bine magana arindwi mirongo itandatu iyo nyongera ingana n'amafaranga miliyari ijana n'esheshatu minisitiri Uziye Ndagijimana atangaza ko ayo mafaranga azaturuka ku misoro iva imbere mu gihugu yiyongereye ndetse n'inguzanyo z'imbere mu gihugu yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko biteze ko impano z'amahanga zizagabanuka zigere kuri miliyari magana arindwi makumyabiri n'umunani n'ibice bibiri mu mafaranga y'u Rwanda zivuye kuri miliyari magana cyenda n'esheshatu minisitiri Ndagijimana avuga ko iri gabanuka ryatewe ahanini ku mpinduka zabaye ku ngengabihe y'amafaranga aturuka mu baterankunga minisitiri w'imari n'igenamigambi yabwiye inteko ishinga amategeko bimwe mu bikorwa leta yifuza kongeramo ingengo y'imari iyi nyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo gahunda yo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kongera imishahara y'abarimu gushyira mu myanya abarimu bashya amafaranga yunganira uburyo bwa taransiporo y'abakozi mu mwanya wo gukoresha imodoka za leta ramsamu inyongera y'amafaranga yahawe minisiteri ya siporo mu gutegura amarushanwa mpuzamahanga ifumbire y'inyongera igenewe kuzamura umusaruro wa kawa ndetse no kuziba ibindi byuho byagaragaye mu nzego za leta zitandukanye amafaranga agena imishinga azagabanukaho miliyari mirongo itandatu n'esheshatu n'ibice bitanu ashyirwe mu zindi gahunda zihutirwa mu ngengo y'imari isanzwe ingengo y'imari y'iterambere yatowe ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ingana na miliyari igihumbi magana inani mirongo ine ikaba izagabanukaho miliyari mirongo itandatu n'esheshatu n'igice ikagera kuri miliyari igihumbi magana arindwi mirongo inani n'ibice umunani mu ngengo y'imari ivuguruye abadepite basabye ibisobanuro leta ku mpamvu ititaye ku mishinga y'iterambere ahubwo amafaranga ashorwamo akaba yaragabanutse we ni depite bizimana minani deogratias twigeze kugira umushinga wa gari ya moshi unyura muri koridoro noro cyangwa yo hagati ariko nabonye muzitabwaho umwaka utaha mu by'ukuri mu nyungu y'imari itaha ntayiriho kandi tuzi akamaro k'ubwikorezi iyo ubwikorezi bukozwe neza ibiciro biragabanuka ku buryo intambara y'ibiciro dufite wenda yagabanuka ashaka kubaza rero impamvu mu by'ukuri uyu mushinga umeze nk'uhagaze hari umushinga twigeze kugira mu gihugu cyacu wo kubaka rusizi ya gatatu uruganda rw'amashanyarazi nabo barahagaze ariko nabonye muri reviziyo budgeteri nta birimo mu gusubiza uyu mudepite minisitiri w'imari n'igenamigambi yavuze ko hari imishinga igorana mu ishyirwa mu bikorwa ryayo kuko ibihugu bihuriyemo bigaragaza ubushake buke gari ya moshi cyangwa itugirira akamaro nuko yaba ihuzwa na gari ya moshi y'ibihugu duturanye kugira ngo uri umushinga ushoboke tugomba kuwukorera rimwe tunabumvikanyeho ari nabyo byakomeje kuba inzitizi kuva kuva kera ariko nk'u rwanda nk'igihugu ki kidakora ku nyanja uyu ni umushinga ufite agaciro kanini kuri twe ariko kugira ngo tuwukore tuwukora kubera ko n'ibindi bihugu duturanye nabyo byemeye kuwukora mu rwego rw'ingufu yabajije umushinga wa rusizi ya gatatu ni umushinga umaze igihe kinini nawo ni umushinga duhuriyeho n'ibihugu bitatu u rwanda uburundi na na kongo wagiye udindira naho hashingiwe n'uko ari umushinga nyine tudafite ububasha twenyine ntacyo twakora muri iyi miryango y'imari ivuguruye bamwe mu bagize imiryango itari iya leta bagaragaza ko hari imishinga yakagombye kwitabwaho ariko leta idashyiramo ingufu uyu ni safari manuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda karado hari ibintu byinshi twagiye tugaragaza bigomba kwitabwaho kandi noneho ushingiye kuri iriya gahunda yo kwihutisha iterambere iriya twita nsd wani izarangiza igihe cyayo umwaka utaha bibiri makumyabiri na kane kandi bavuga yuko ibirebana n'amazi ibirebana n'umuriro ibyo ngibyo bigomba kuba byagezweho ijana ku ijana biriya n'ubuzima naho harimo ibibazo mu by'ukuri urebye nk'abakozi bakeya bagaragara mu nzego z'ubuzima uyu munsi rero ugiye kureba ingengo y'imari bayongera ariko ibyo bintu ntabwo byitaweho babishyize mu bindi safari yagarutse ku mafaranga yongerewe abayobozi bakuru wasanga bitari bikwiye amusamu zihabwa abayobozi ni nyinshi cyane izi ramusamu uko ugerageza no kugereranya na bariya bakozi tudafite muri serivisi y'ubuzima imihemberwe yabo ntabwo aribo bakagombye kwitabwaho kuko n'imishahara y'abadeje iri hejuru ariko ugasanga maramusamu biba birajya ku bantu bake minisiteri y'imari avuga ko muri iki gihe havugwa ibibazo by'ihungabana mu bucuruzi ku isi izamuka ry'ibiciro ku masoko no gutakara kw'agaciro k'amafaranga mu bihugu bitandukanye minisitiri ndagijimana yavuze ko mu bihembwe bitatu by'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku kigero cy'umunani n'ibice bitanu ku ijana hakaba hari ibimenyetso bishimangira ko buzazamuka ku kigero kirenze icyateganywaga minisitiri ndagijimana yavuze ko iki cyizere gishingira ku biciro ku masoko byatangiye kugabanuka uhereye mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yasobanuye ko ibiciro bimwe na bimwe nk'umuceri amavuta yo guteka byatangiye kugabanuka minisitiri ndagijimana akavuga ko hari icyizere ko igihembwe cy'ihinga a kizafasha mu kugabanya ibiciro ku masoko by'ibiribwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abarundi makumyabiri n'icyenda bafatiwe muri zambia igipolisi cy'icyo gihugu cyatangaje ko binjiye mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru irambuye pierre claver niyo nkuru igipolisi cya zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri icyo gihugu ko umukwabo wo kurondera abatagira ibyangombwa wakozwe n'igipolisi gifatikanije n'abacungera imbibe ari wo watumye abarundi mirongo ibiri n'icyenda batabwa muri yombi igipolisi kivuga ko binjiye muri icyo gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binyegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimwo n'umugwa mukuru Lusaka Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia Police alerted officers from the Department of Immigration.
Ati igipolisi cyahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu byahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko haciye hakorwa iperereza maze abantu mirongo ibiri n'icenda vyikekwa ko ari abarundi barafashwe bagizwe na cumi na babiri bafise impapuro z'inzira z'uburundi cumi na batatu bakoresheje iza tanzania ariko twamenye ko ari abarundi hamwe n'abandi bane batagira icangombwa na kimwe bagizwe n'abagabo n'abagore imyaka yabo iri hagati ya cumi na mirongo ine bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka zimbabwe na afurika y'epfo ubu barafunzwe ku mvoza y'andi matohoza muri uko kwezi nyene kwa mbere guheze igipolisi c'ubuganda cari cavuze ko cahagaritse abarundi barenga mirongo ibiri bari bahaciye bagiye mu bihugu vy'abarabu ishirahamwe onrct weton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi rivuga ko abantu barenga mirongo itanu bafatiwe mu bihugu bitari kure y'uburundi ari benshi mu matohoza yaryo rirerekana imvo nkuru nkuru ziriko ziratuma abarundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kurondera y'ubuzima bwiza prime mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ubwa mbere hariho ubukene ubwa kabiri hagaca haba benshi bipfuza ubuzima bwabo ntibaburonke kubera dusanga by'ukuri ubuzima bwaho muri iki gihugu cacu atari bwinshi cane kandi ababwifuza ari benshi cane imvugira gatatu ni uko dusanga muri iyi minsi by'ukuri abarundi cyangwa abarundikazi bifuza iziya nkaratasi z'inzira bita pasiporo muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo zica nk'iziriya ishyirahamwe ryacu kibaza ko biriko biratuma nyine ubu bwimukira bwo mu kigero bubandanya buba mu gihugu cyacu cy'uburundi ni uko amasezerano amaze gusinywa hagati y'uburundi na n'igihugu ca arabiya sawudite tubona umengo ishyirwa mu ngiro ryayo ririko rirateba gato kubera tubona ko ati abarundi na bamwe kuva ayo masezerano asinywe turumva bagiye gukorera muri ico gihugu kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha uduca nk'uturiya dufaranga babatwara muri ivyo bihugu bababeshe babemerera ijuru ryo ku isi bwatari hari mu minsi iheze ishirahamwe mpuzamakungu ry'abanyakanada justice ekite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini ryari ryabwiye ijwi ry'amerika ko mu bakora ubwo rudandazwa kenshi hajamwo n'inzego za leta Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika
atugwaruka nibwo rubangamiwe hanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko catanguye amatohoza kandi ko uzofatwa azobihanirwa bikomeye ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi carafashe bamwe mu bagirizwa ico caha ku giti cabo Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye ico gikorwa aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu barafise n'ibigo ngo babaheramwo inyigisho mugabo hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu bya buraya ngo bakinjira muri serubiya ngo bakazoruhukira mu bubirigi naganda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na cumi na zitatu z'amarundi aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo hari abagurisha ibitungwa hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira n'abitigirika none vy'abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana yamara ishirahamwe ONRCT Weton Frere rivuga ko batari munsi y'ibihumbi bibiri ku mwaka Pierre Claver niyo nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika gutwita cyangwa kubyara imburagihe bishobora kugira izihe ngaruka cyangwa guteza ibihe bibazo umwana w'umukobwa by'umwihariko ku buzima bwe abifuza gusobanuza no gusobanukirwa ikaze mu kiganiro muri isanga saa kumi kugeza saa kumi n'imwe muraganira na dr odette nyiramirimo ikiganiro kiyoborwa na eugenie mukankunshi
nawe turagutumiye mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu ijambo rye ryerekana aho igihugu gihagaze perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yagaragaje imvugo itanga icyizere no kwiyemeza ashima ibyo yagezeho mu bijyanye n'amategeko n'imirongo ya politiki byashyizweho perezida wa amerika kandi yongeye gushimangira aho ahagaze ku guhangana n'ubushinwa ndetse no gushyigikira igihugu cya Ukraine Temistokle Mutijima Perezida Biden yatangaje ko nubwo demokarasi ya Amerika yakomerekejwe ariko ikemye kandi idahungabanywa umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika yagize ati kubera ko umutima w'iki gihugu ukomeye kubera ko izingiro ryacyo rikomeye kubera ko abaturage b'iki gihugu bakomeye igihugu kirakomeye mu ngoro y'inteko nshingamategeko imbere y'abagize imitwe yombi perezida biden yagize ati sindi mushya hano hantu mpagaze hano uyu mugoroba kandi nakoze nk'uko buri umwe muri mwe yakoze ntabwo nigeze ngira ibyiringiro by'ahazaza ha amerika nk'ibyo mfite ubu tugomba kwibuka abo turi bo turi leta zunze ubumwe za amerika kandi nta kintu habe na kimwe kirenze ubushobozi bwacu mu gihe twunze ubumwe aya magambo bwana biden yayavugiye mu nteko nshingamategeko umuyobozi wayo ari w'umurepubulikani kevin mccarthy ukuriye umutwe w'abadepite yarahiriye gukoresha ubwiganze buto ishyaka rye rifite mu gutambamira nyinshi muri gahunda biden ashyize imbere hafi igihe cyose ijambo ryamaze bwana mccarthy yari yicaye inyuma ye mu ngoro y'inteko asa nk'utaryitayeho azunguza umutwe ubwo perezida biden yanengaga politiki z'ubukungu z'abarepubulikani umukuru wa amerika kandi yakoresheje uyu mwanya mu gusaba abarepubulikani bazamuraga amajwi nk'abatabyemera igihe yanengaga gahunda yaharanirwaga na bamwe muri bo yo kugabanya ikiguzi cya gahunda zimwe yavuze ko izakora kuri porogaramu z'ingenzi zirimo iy'ubwiteganyirize n'iy'ubwishingizi mu buvuzi ati kurwana hagamijwe gusa kurwana guhangana gusa byo guhangana gukimbirana gusa byo gukimbirana ntaho byatugeza iki nicyo cyamye ari icyerekezo cyanjye ku gihugu cyacu kandi nzi ko ari icya benshi muri mwe kugarura umutima w'iki gihugu kongera kubaka urufatiro rwa amerika perezida biden yavuze umwanya munini kandi mu buryo burambuye ku bibazo benshi mu banyamerika bavuga ko ari ingenzi kuri bo aho yagize ati turimo kubaka ubukungu aho nta n'umwe usigara inyuma imirimo irimo kugaruka ishema riragaruka kandi yavuze ko inteko nshingamategeko ikwiye kuzamura igipimo cy'umwenda ari rwo rugero ntarengwa rw'inguzanyo minisiteri y'imari ya amerika yemerewe gufata ngo ibashe kwishyura fagitire zayo leta zunze ubumwe za amerika yageze ku rugero ntarengwa rwayo rwa tiriyari mirongo itatu n'imwe n'ibice bine z'amadolari mu kwezi kwa mbere inteko nshingamategeko ubu ifite igihe kingana no kugera hagati muri uyu mwaka ngo yanzure ku kuzamura uru rugero mbere y'uko leta ya amerika inanirwa kwishyura nyamara bwana makafi umukuru w'inteko umutwe w'abadepite yavuze ko abarepubulikani bazakomeza gutambamira ibyo babona nko gusesagura perezida biden yanagaragaje aho ahagaze kuri politiki ijyanye no gutunga intwaro asaba ko hakongerwa ingamba zibuza gutunga intwaro yasabye kandi inteko nshingamategeko kwemeza gahunda y'amavugurura mu bijyanye n'abimukira cyangwa ibyo byananirana nibura ikemeza gahunda yo kongera ibikoresho n'amikoro byo gucunga imipaka nyamara kuri imwe mu ngingo zikurura impaka kandi zitavugwaho rumwe umukuru w'igihugu yavuze mu magambo make ati ntimukore ikosa inteko iramutse yemeje gahunda ibuza gukuramo inda ku rwego rw'igihugu nzayitambamira nk'uko bimaze kuba umuco muri uyu mugoroba w'ibirori perezida aha icyubahiro abashyitsi badasanzwe bafite icyo basobanuye kuri bimwe mu bibazo ku mwaka wa kabiri wikurikiranya perezida biden yahaye ikaze ambasaderi wa ikirere muri amerika yongera gusubiramo ko leta zunze ubumwe za amerika izashyigikira ikirere mu guhangana n'uburusiya mu ntambara bwayishojeho igihe cyose izamara ariko kandi umushyitsi wakomewe cyane amashyi n'abari mu ngoro y'inteko bose bahagurutse ntiyari anahari mu guteza imbere porogaramu ye ya Cancer Moonshot igamije kugabanya impfu ziterwa na kanseri ho nibura mirongo itanu ku ijana mu myaka makumyabiri n'itanu iri imbere perezida Biden yavuze ko yatumiye ava umwana w'imyaka itatu warwaye ubwoko bwa kanseri y'impyiko budakunze kubaho kugira ngo akurikirire ijambo ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu ababyeyi ba ava bari bitabiriye ijambo ry'umukuru w'igihugu bavuze ko arimo guhangana n'ubu burwayi kandi ari mu nzira zo kubukira burundu perezida biden ati kandi baradukurikiye aho ari muri white house iri joro niba atamaze gusinzira mu ijambo ry'uruhande rw'abarepubulikani rihakana ibyo perezida yavuze guverineri wa leta ya arkansas madamu sarah hakebi sanders yanenze politiki ya perezida biden ku bijyanye n'abimukira n'ubukungu yamaganye amavugurura yasabye ku bijyanye n'intwaro n'igipolisi yita politiki ye y'ububanyi n'amahanga ko idafite ingufu ndetse yibaza niba we afite ingufu zo kuyobora yagize ati kuba umubyeyi w'abana batatu batoya byanyigishije kutizera buri nkuru numvise rero umbabarire kuba nizera byinshi ku byo numvise uyu mugoroba perezida biden avuga kuva ku itakara ry'agaciro k'ifaranga ritagira igaruriro n'ibyaha by'urugomo kugera ku kibazo giteje akaga cy'imipaka ndetse n'ibikangisho by'ubushinwa biden n'abademokarate barabatengushye mbere y'ijambo ry'umukuru w'igihugu abasesenguzi bari bavuze ko biden akeneye gukoresha uyu mwanya mu kwemeza rubanda imbaraga ze ikintu abamunenga bakunze gushidikanyaho mu gihe asa n'uwiteguye kongera kuziyamamaza mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ine abamunenga bibaza niba ku myaka mirongo inani adashaje cyane ku buryo yabasha gutegeka indi manda jeremy suri umwarimu w'amateka kuri kaminuza ya texas agasanga iri ari ryo jambo rihebuje ayandi rya biden nka perezida ati yumvikanishije neza gahunda ye mu buryo bwumvikana kandi bwihariye yashimangiye ukwita ku bakuze gufasha abanyantege nkeya imisoro iboneye no gushyigikira demokarasi yatumye abamunenga bagaragara nk'abadafite ishingiro bwana jonathan makarum umuhanga mu bya politiki we yabwiye ijwi rya amerika ko perezida biden yakoresheje iri jambo mu gutegura gahunda y'ishyaka rye ya bibiri na makumyabiri n'ine urakoze temistokle mutijima abagera ku bihumbi cumi na bitandatu nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma ya za nyamutegita zabaye kuwa mbere mu majyepfo ya turukiya no mu majyaruguru ya siriya kubera ibura ry'amazi umuriro ndetse n'amazu yo gucumbikira abarokotse ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko n'abo bari barusimbutse bashobora kubura ubuzima imirimo yo gushaka baguweho n'amazu baba bagihumeka irakomeje E, turacyatangaje ko igiye gufungura izindi nzira ebyiri zinjira muri seriya kugira ngo abagize akaga bashobore gutabarwa mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganye na ambasaderi Gerard Bikebako uhagarariye Burundi muri Turkiya ari mu mujyi wa Ankara Eh, ku mugwa mukuru ankara ni impore eh, ariko ntibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito imitingito twarayumvise ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi Eh, nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca ankara mu bindi bisagara aho vyifashe gute amakuru y'abarundi baba ngaho muri turakiya ariyo benshi bahari bameze gute hari udukuru twabo mufise dutandukanye ego amakuru turayafise kuko twaragerageje kuva umunsi bibaye eh, kubaza eh, na cyane cyane gukurikirana abarundi batandukanye bari mu bisagara eh, bitandukanye cyane cyane ibisagara byashoboye kugira ingorane rero twasanze ahanini imana yarakinze abarundi bari muri ibyo bisagara barashoboye kurokoka Eh, hariho bamwe mbere ubu twashoboye gusaba ko eh, mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo ko boba eh, barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze eh, ahantu hoba hatari ibibazo byinshi Eh, nicyo gituma hariho nk'uwavuye gazianteke kuko gazianteke ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi ubwo rero eh, tukaba dushobora kumwakira ngaha i ankara hanyuma tukazumufasha uko dushoboye nyine eh, nawe akadushobora kubaho nk'uko tubayeho mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye Eh, urumva rero hari tuguma turondera eh, hariho nk'ahitwa eh, malatia naho nyine dusanzwe tuzi yuko hari abakinnyi b'umupira b'iwacu eh, ariko eh, amakuru adushi- adushikira ubu eh, twumva yuko atangorane niniya baragira nabo nyine eh, turabarondera kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuja ahantu hatekanye uyo yavuye gaziantep nimba tuvuga umwe hari uwo u- wabiyazi n'ijwi ry'amerika avuga ko yari ko yiga ivy'ubuforoma agasigura ko baba ye barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura abasahirize ari nkamwe vyomara umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure Ah, mutegekanye iki bazoguma mu buserukizi bw'uburundi bazoba baraja kurindira mu burundi cane bo muri ico gihe eh, urabona si bose abarundi bonyene eh, bafise ico kibazo urumva hariho n'abandi banyamahanga eka n'aba- n'aba- inshuti zacu z'abanyetirikiya bo ngaha bahora biga muri ayo mashuri niko twamenye yuko bababwiye ko bobanza eh, gukinjura kubera amashuri yabo yari amaze gusa nk'ayatera ikibazo Eh, bakabona rero ko kubakingira bohava Eh, nibyamara igihe kirekire eh, twibaza yuko eh, batazokwemera ko abana batabandanya amashuri eh, bazoshobora kuraba ahandi babashira canke na twebwe tuzobaze ko eh, hariho ayandi mashuri bobimuriramwo mu kurindira canke naho ivyo bitabaye nibaza ko eh, bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nk'uko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kandi abanyamahanga baba muri iki gihugu Eh, akajambo twa- twobabwira ni uko eh, bashobora gukurikirana amakuru y- eh, y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi hanyuma eh, bongere bafashanye eh, n'inshuti zacu z'abanyaturikiya uno munsi bari mu bibazo ambasador gerard bikebako muserukira uburundi yankara ku murwa mukuru wa turki turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika kugira ngo mutubwire uko vyifashe mwongera muhumuriza n'abo barundi bari ngaha murakoze cyane murakoze namwe kuba mwashoboye kutuvugisha ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ukandagira agahungu ntahonyora mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana